iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika muyumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ikisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku zindi mbuga zacu ni facebook instagram x na youtube aderese ni voa radiyo yacu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye hejuru ya mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere mbahe ikaze kuri radiyo yanyu mwese bakunze ibijwi ry'amerika benshi mwakunze kudusaba kuzabatumirira impuguke mwaganira ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ibizwi nka mituweli do sante cyane cyane mwe muri mu rwanda uyu munsi rero twamubazaniye mube hafi mubaze mutange inama n'ibitekerezo nk'uko rero twabibasabye cyangwa se duhora tubibasaba kuri facebook mujye muduha nomero zanyu bamwe mwaziduhaye mwakoze cyane abandi namwe turabategereje no kugira ngo tubashe kuza kubahamagara kuko mutaziduhaye nta kundi twabageraho nuko rero umutumirwa turi bube turi kumwe mu kanya arimo kugera aho turi buganirire hafi rero tube tumutegereje mutwihanganire ni muganga atanazi rukundo ni umuyobozi muri minisiteri y'ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange mu rwanda mwe mwumva aka karirimbo mu kanya tumutegereje turaza gukomeza
There's nobody there. No one cares for me. Oh, what's the sense of trying hard to find your dreams without someone to share it with? Tell me what does it mean? I wanna run to you. I wanna run to you. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I wanna run to you. But if I come to you, tell me, will you stay? Will you run away? Run away? No. I need you here. I need you here to wipe away my tears, to kiss away my fears. No, if you only knew how much I wanna run to you. No, I wanna run to you. Won't you hold me in your arms and keep me safe from harm? I run to you, but if I come to you, tell me, will you stay or will you run away?
Whitney Houston harakoze muri aka karirimbo kadufashije kugera aho twifuzaga eh, twakira muganga wacu wa twemereye kutuganirira uyu munsi aho turi buvuge ku bijyanye na mituweli do sante cyangwa se ubwishingizi mu- ubwisungane mu kwivuza nagira ngo rero ntabatindiye tumwakire muganga tanazi rukundo muraho neza murakomeye
muraho neza Eh, ubu tubabarire ndirimbange Eh, utababarire rwose tu ko- gufatiranye ukigera aho wari wateganyije none nagira ngo ushire igihunga hanyuma ubundi turebe ko twaganira abantu benshi barategereje ku murongo ah, kuri facebook batwandikiye ari benshi bifuza kugira icyo bavuga kandi urebye bari banadusabye inshuro zirenze imwe ko twabatumirira umuntu akabaganirira ku bijyanye na mituweli do sante hari n'ibishya biherutse ku- ku- kongerwa muri iyo gahunda y'ubwisungane mu kwivuza nabyo ubwo muraza kubituganiriraho ah, ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane Yeah. Um, reka rero mbanze ngushimire nyine uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo Uh, hari hashize igihe nyine babidusaba ngo tuzabaganirire ku bijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza aribyo mitiweli Uh, twizere ko bari hafi rero bakaza gushira amatsiko bakabasha no kubaza ibibazo bifuzaga kubaza Ah, reka duhere kuri iki ubwishingizi buhagaze gute mu rwanda Ah, aha ndavuga nk'ibijyanye n'abanyarwanda bakoresha ubwisungane mu kwivuza bangana iki
Eh, murakoze cyane Ah, ubu nk'uko mubizi urwego rw'ubwishingizi mu rwanda rwagiye rutera imbere cyane mu mu myaka yatambutse Ah, hagiye habaho ubwiyongere bw'abantu bakangukira gukoresha ah, ubwishingizi cyane cyane mituweli de sante Ah, kugeza ubu ngubu ibarura rusange riheruka ry'abaturage rero ku mwaka ushize ryatwerekaga yuko hejuru ya mirongo icyenda na batatu ku ijana by'abanyarwanda bakoresha ubwisungane mu kwivuza ah, bwa mituweli ariko wajya kureba n'izindi asiranse cyangwa se ubundi bwishingizi bukoreshwa ugasanga hejuru ya mirongo icyenda n'umunani by'abanyarwanda bakoresha ubwishingizi ah, ku by'ubuzima ariko navuga ko igice kinini cyane cyane nicyo cya mituweli nyine na- na- navugagaho hejuru ya mirongo icyenda na batatu ku ijana nibo usanga bakoresha ubwo bwishingizi ubwishingizi mu kwivuza Mm. ni ukuvuga ko babwitabira cyane um, ba- ba- barabyumva mugomba kubasobanurira kugira ngo babashe ku- kugira ubwishingizi ko hari umuntu ushobora kuvuga ati sindwaragurika ah, abana banjye mbagaburira neza ku buryo mbaha ibibarinda indwara ibibatera imbaraga n'ibyubaka umubiri nda- sinkeneye ku- ku- ku- kugira ub- ubwishingizi nda- ndacyari muto nta bantu batish- batafata ubwo bwishingizi yenda bashingiye nko kuri ibyo ngibyo
Aha, birumvikana n'ubundi ngira ngo abanyarwanda bamaze gutera intambwe ishimishije aho bumva yuko nta gufata ubwishingizi kubera ko warwaye ahubwo bisaba yuko eh, ni- ni nko kwiteganyiriza ni ukwiteganyiriza Eh, eh, twagiye dukora mm, ibikorwa bitandukanye byo kwigisha abanyarwanda kugira ngo bashishikarire kwitabira ubwishingizi muri Eh, ariko navuga ko ikigero cyiza tugezeho Ah, naho abanyarwanda batakirindira yuko barwara kugira ngo barindire kujya gufata ubwishingizi Ah, nk'uko mu gifaransa ba- tunabivuga ni ni mituweli de sante ni ubwisungane mu kwivuza usanga buri muturage eh, yumva yuko ni inshingano ye kuba yatanga bwa bwishingizi iyo abutanze bo ntawe wakwifuza kurwara kugira ngo akoreshe bwa bwishingizi ya- yakoresheje kuko haba haba hari n'amahirwe y'uko iyo ugiye kwivuza iyo warwaye ushobora no gutanga ibirenze y'amafaranga watanze mu bwishingizi So, iyo rero tushishikariza abanyarwanda ntabwo tubasaba yuko batanga ubwishingizi mu kwivuza kubera ko barwaye cyangwa se kuko wakoza arwara ahubwo no kugira ngo ah, na wa wundi warwaye aho kugira ngo azishyure amafaranga menshi azishyure make harimo gu- harimo gufatanya Ah, navuga yuko rero i- iyo myumvire yo kuvuga ngo eh, nzafata ubwishingizi kubera yuko hari eh, kubera ko ndwaye ibyo byo byavuyeho bikibitugaragariza cyane cyane ni nk'aho usanga mbere y'uko eh, umwaka mushya wa mituweli utangira nko mu kwezi kwa kwa karindwi usanga abantu mu kwezi kwa eh, kwa kane kwa gatanu k'umwaka ubanza usanga abantu hejuru mu kigero cya mirongo inani na kangahe baramaze gutanga ubwishingizi bw'umwaka ukurikiyeho bikwereka yuko rero hari imyumvire abantu bamaze kugira ah, bumva akamaro k'ubwishingizi ninyatanga nitanzeho urugero iyo ngiye kureba nk'ayo ntanga mituweli ayo ntanga kuri rama cyangwa se n'ubundi bwishingizi ntanga ah, na- ntabwo mvuga ngo ni uko ndindire yuko nzarwara kugira ngo ngaruze amafaranga yanjye ahubwo mba mvuga ngo byibuze ah, ha- hari icyo ndi gukora mfasha wa mu wa muntu wundi warwaye wagiye kwa muganga kugira ngo nawe abashe kwishyura amafaranga makeya ariko anabone n'ubwo buvuzi hakiri kare ah, kandi buruseho Ah, ikindi ni uko na- wenda ikindi nanakongeraho nta n'ubwo wenda ah, tukireba gusa ubwishingizi mu kwivuza bwo kuvuga ngo narwaye ahubwo harimo n'ibiri preventive noneho hari ibijyanye na preventive medicine cyangwa se preventive care turi gukora Mm, kurinda ah, aho kwirinda kurwara bivuze kwirinda kwirinda kurwara kurwara Mm, I- i- iyo ni serivisi dusigaye twarashyizeho kwa muganga aho usanga umuntu byibuze umunyamuryango wa mituweli ashobora kuba yagenda kabiri mu mwaka ku ivuriro atarwaye agashaka izo serivisi kandi akazihabwa bakamusuzuma wa muvuduko w'amaraso bakamusuzuma indwara za diyabete n'izindi ndwara zose muri rusange niba arengeje imyaka mirongo itatu n'itanu ni umudamu yagenda akisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura Si- bi- bitabaye ngombwa yuko yabanje kurwara kugira ngo ashake ajye gushaka izo serivisi ntabwo rero eh, turi kureba he- hirya yo uko umuntu yarwaye want to go beyond kugira ngo ah, tu- tubashe gufasha abanyarwanda kubona ubuvuzi bw'ibanze ariko tunabarinde no kurwara nicyo cya mbere ubundi yego Ah, u- nk'uko mwabitubwiye abantu bitabira ubu bwishingizi ku gipimo cyiza mirongo cyenda na gatatu ntabwo ari ibintu bibi Ah, hari abo twumva bavuga ko batabasha nko kwishyura amafaranga ya mituweli ku muryango wose bigenda gute iyo umuntu afite nk'amafaranga make yabasha kwishyura nka kwishyura yabasha nko kwishyurira nk'abantu nka batatu cyangwa bane mu, mu muryango ariko yenda bose hamwe ari nka batanu yabigenza ate asabwa kuyatangira rimwe cyangwa ashobora gutanga makeya akaba atangiye ubwishingizi bakeya hanyuma abandi akagenda abatangira buhoro buhoro uko ubushobozi bubonetse bigenda gute
Ya, murakoze cyane ntabwo ntabwo ubu ngubu wenda na- na- navuga ngo hari aho tuki- tugisaba abantu kuba batanze ubwishingizi bw'abanyamuryango bose cyangwa se abari mu- muri uwo muryango kugira ngo babashe kwivuza tubasaba yuko ko agiye abona ubushobozi ariko agenda yishyura ah, ya mafaranga Ah, kera harimo n'ibyo twagiraga ngira ngo ibyo wenda n'ibya kera bya- byabagaho wasanga niba ufite umuryango w'abantu barindwi ah, ugasabwa yuko ugomba kubanza kubatangira kugira ngo ubanze no kwivuza ibyo rero ni ibintu twahinduye ha- haciye imyaka myinshi Eh, ubu ngubu buri muntu wese niba ufite umuryango w'abantu barindwi uyu munsi ukaba wabonye ubwishingizi bw'abantu babiri uraza uyatange ukwezi gutaha nubona ay'umwe nayo uyatange kugeza igihe uri buze uri buze ku- kurangirizamo ya- bwa bwishingizi bwawe wagomba gutanga Ah, ubundi bibaye byiza wayatanga mbere ariko nta nta muntu navuga ngo turamusaba yuko umuryango ubanza gutanga ah, ubwishingizi bwose kugira ngo ubone kwivuza Ah, ikindi cyo twanahinduyemo ni uko ubu ngubu kera hari ukuntu wajyaga wishyura wamara kwishyura eh, bikazagufata wenda mm, igihe runaka amezi abiri ukwezi kumwe kugira ngo ubashe gukoresha bwa bwishingizi bwawe n'ubu ngubu biroroshye yuko ukimara gutanga ubwishingizi bwawe wagenda ukajya no kwa muganga ukivuza Eh, ikindi navuga kirimo ni uko ubwishingizi nanone bwa mituweli aho wajya hose mu gihugu aho indwara yagufatira ah, na- na- ntabwo rwose bisaba yuko u- ujya kwivuza kuri rya vuriro usanzweho aho wajya hose mu gihugu wakwivuza nicyo cyiza cyane navuga cyane Mm. noneho mbere y'uko Ye. noneho mbere y'uko twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza um, nagira ngo muri makeya utubwire hari serivisi ziyongereye mu kuzisanzwe zi, abantu bazajya bahabwa bakoresheje ubwishingizi mu kwivuza uh, ni izihe serivisi ziyongeyemo muri makeya
murakoze cyane hari serivisi nyinshi ziyongereyemo ah, ku zo twari dusanzwe duha abanyamuryango bakoresha ubwishingizi mu kwivuza bwa mituweli Um, harimo ibijyanye na, na serivisi zo kuvura kanseri ubuvuzi bwa kanseri zigiye zitandukanye ah, dufite mu rwanda zaba ari iza prostate zaba ari ah, izi- iz'ibere kanseri zose Na- navuga yuko zose ubu ngubu umunyamuryango wa mituweli ah, ashobora kuzikoresha ashobora kujya kwa muganga akabona izo serivisi kandi akabona uburyo bwose bukoreshwa mu kuvura izi kanseri Ah, bumwe harimo gukoresha imiti harimo ushobora gukoresha uburyo bwo kubaga harimo no gukoresha ibyo bita radiotherapy cyangwa se ah, hari abajya bavuga ngo ni ugushiririza ariko wenda mu miryango nta kinyarwanda turabona nyacyo cya gushiririza radiotherapy.
ikibyimba cyangwa Mhm.
yego Nta- Ya. ubwo buryo bwose umuntu ukoresha mituweli ashobora kububona Ah, twongeyemo ubuvuzi bwo ku- kuvura impyiko harimo ah, kuba umuntu yasimbuza impyiko impyiko burwaye indwara runaka zirangiritse Mm.
zigeze ahantu zitakibasha kuyungura amaso nk'uko zayunguraga Eh, ukaba wenda wabona umuntu uri buze ku- kugusimburiza izo mpyiko wa- waguha impyiko ibyo Mm.
turabikora umuturage ashobora gukoresha ubwishingizi mu kwivuza akabona iyo serivisi bitamugoye ibyo Mhm.
turabikora harimo ibyo kuyungurura amaraso ibyo nabyo n'ubundi twari dusanzwe tubikoresha ariko tukagarukira gusa ku mezi atandatu ubu ngubu rero tugerageza kujya hejuru hejuru y'amezi atandatu izo serivisi azajya akomeza zibone Um, harimo ibijyanye no kubaga um, cyane cyane igufa cyangwa se gusimbuza umutwe w'igufa ryo mu kuguru Uh, sin- sin- sinzi ukuntu ndi buryite mu mu kinyarwanda Mm.
hari igufa riba mu kibero Mhm.
uh, cy'akaguru Ya, hari umutwe waryo rero hari ukuntu ujya urwara Mhm.
iyo warwaye bigasaba yuko umuntu awusimbuza ubundi wasanga ari ubuvuzi buhenze cyane ushobora kujya hejuru ya miliyoni makumyabiri n'izindi mirongo itatu Mhm.
bitewe n'uko eh, eh, n'uburyo bugiye gukoreshwa mu ku- mu kurisimbuza Mm.
ibyo umuturage wese ukoresha ubwishingizi mu kwivuza ashobora kubibona hari ugusimbuza mm, ah, iki gice cyo mu ivi nacyo hari igihe cyangirika bigasaba yuko cyasimbuzwa ibyo byose ni ibintu tu- twongeyeho harimo izijyanye serivisi zijyanye n'insimburangingo kugira ngo ni ikintu abantu bakomeje gusaba ubuyobozi eh, minisiteri rero cyane cyane minisiteri y'ubuzima ariko na- navuga guverinoma y'u rwanda muri rusange eh, igihe yaritekerejeho isanga ari ubuvuzi igomba kongeraho Mhm.
ubwo nabwo um, bwongeweho ubundi buvuzi navuga bwongeweho ku bakoresha mituweli um, hari n'imiti yiyongereye natwe nanone bagiye kukivuga imiti abantu bari basanzwe ba- babona kuri mituweli Mhm.
iyo nayo twarayongereye urwo rutonde rw'imiti twararwongereye Uh, ha- hari serivisi zirenga cumi zirenga cumi n'enye eh, zagiye ziyongeraho Mhm.
na wenda urundi rugero nabaha navuga nka hari icyuma cya ekogarafi wasanga kitaboneka kuna ku bigo nderabuzima ah, no ku mavuriro y'ibanze amwe n'amwe utwara byongereye amavuriro yacu yose y'ibanze na- ibigo nderabuzima birabifite kandi ubu ngubu umuturage ashobora ku- noneho kubona iyo serivisi ah, kuri mituweli Yego.
Ha- hari byinshi rero byongereweho Eh, harimo n'ibyo guca mu cyuma ibyuma bitandukanye ari biriya bita emarayi ari amasiti sikani ibindi byose byose bishoboka byo guca mu cyuma ibyo byo- byongereweho Eh, Aha, urutonde ni runini turaza gukomeza Ibyo- kubivugaho ibyo ni bimwe mu byongerewe.
Eh, turacyafite akanya Eh, reka nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri isanga umutumirwa wacu ni muganga tanaze rukundo ni umuyobozi muri minisiteri y'ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange mu rwanda reka noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire eh, uwatwandikiye atubwira ngo ni ibi biravugwa ndumva ushobora kuba afite irindi zina Um, uranyumva kuri telefone
ndakumva neza Ye, ariko iri ntabwo ari izina ryawe
yes ntabwo ari izina ni Ntabwo- ni iryo- ye- ni irya facebook yego urahagana hehe Njye rero ni njye nitwa Benjamin, ndi i kigali mu rwanda ariko nkaba ndi mu karere ka karongi Mhm, mu murenge wa murambi yego Mm.
Eh, Reka ufite dushimire ikibazo rero. njyewe mfite ibibazo byinshi ariko ndabasha kwihutisha ndababazamo bikeya urabazamo bitya nyuma niba ngombwa ubwo uraza gukurikira ikiganiro noneho ibyo uza gusanga batabibajije uze ko bi- kongera ubibaze ngaho yego yego mm, ikibazo cya mbere namubaza namubaza ni kuki bamwe batabasha kubona urupapuro rwemeza ko bishyuye mituweli nyuma yo kwishyura ikindi namubaza ni iki gikorwa kugira ngo abatishoboye nabo bahabwe mituweli bitabaye ngombwa ko bishyura noneho ikindi namubaza ese ni gute ibyiciro by'ubudehe bigira uruhare mu musanzu wa mituweli kandi bitewe n'ibibazo bihari byashobora kongera gu- gusuzumwa byashobora gu- kongera gusuzumwa sinzi ko niba muri kucyumva neza ye, bure- burekeye kuri ibyo ngibyo bi- bitatu hanyuma abanza gusubize Ah, ha- ubwo ni- ni- nihaboneka umwanya urongera u- ugire ubaze ihangane gato wowe ubwo Ah.
abanza gusubiza muganga arakoze biravugwa biravugwa banza ariyo mazina yakoresheje niba nayafashe neza niyo yakoresheje ariko ashobora gusubiramo amazina yawe we nta- nta kibazo njyewe nitwa byemveni Ah.
wikirinda bienvenu ruzindana wikirinda niko ni- Yego.
Njye- iyo nitwa byemveni ubundi amazina yanjye ni byemveni yego
yego urakoze byemveni Ah, navuga yuko mu myaka yashize twakoreshaga i- impapuro ariko ugasanga nabyo urebye muri ya mahame yo kurengera ibidukikije eh, bya climate change eh, izi mpapuro murazi ko zituruka mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane ni ibiti tuba dutema Ah, ariko nanone twagiye dutera n'intambwe mu bijyanye no no gukoresha ikoranabuhanga ubu ngubu rero aho tugeze ah, hari ibintu byagiye bihinduka bimwe muri byo navuga hari akarita muzi twakoreshaga ya mituweli umuntu yagombaga gusinyirwa buri gihe iyo karita twayikuyeho ahubwo dushyiraho uburyo bwo gukoresha indangamuntu ku ba- ku bagejeje imyaka y'ubukure umwe gufata indangamuntu ariko tunakoresha tunakoresha n'ubundi buryo bwo guha buri munyamuryango wese nimero imuranga kuri ba bandi bafite batarageza imyaka yo gufata indangamuntu Ah, icyo gihe rero iyo uje niba utanze ni- niba utanze ubwisungane mu kwivuza bwawe eh, ha- hari sisiteme duta two kwandikamo ku buryo bitagisaba yuko urinda urinda kwandika wenda uvuga uti "Ni- nibampereze cyangwa se ngo baguhe fagitire baguhe iki." I- iyo ubikoze ni ibintu ukorera ku irembo eh, ku rubuga bita irembo iyo uciyeho ukishyura ubwisungane mu kwivuza kwawe bwawe hari iyo fagitire navuga yo uhita ubona ariko nayo utagiye gupurintinga cyangwa se utagiye gu- gusohora ngo igire nk'urupapuro Ah, i- i- iyo fagitire yo navuga ngo urayihabwa iyo wabi- iyo waciye ku irembo Ah, ariko ukaba uyibitse mu buryo buri elegitoronike niba ariko nabisobanura hanyuma aho wajya hose ukoresheje ya ndangamuntu yawe cyangwa nimero y'indangamuntu bihita bigaragara yuko wishyuye ntekereza yuko rero hari byinshi byarengeye wasangaga ugiye nko kwa muganga ugasanga umuturage turamubaza ese warishyuye tuzanira aho wishyuriye duhereze ya karita yawe ariko ibyo byibuze twabikuyeho navuga yuko umuturage ubu ngubu iyo ajyanye indangamuntu yiwe tubasha kubona ayo makuru yose bitabaye ngombwa yuko aza yitwaje za mpapuro Na- navuga yuko rero ari intambwe nziza ah, twateye yo yo gukuraho uwo ukuvuna umuturage umuntu ajye gushaka izo mpapuro Yeah.
Ah, ku cyo yari avuze kijyanye kijyanye n'abatishoboye Mhm.
ah, ndetse n'ibyiciro by'ubudehe ah, dukorana n'inzego z'ibanze ah, cyane cyane ah, minisiteri ya loko gavumenti ah, kugira ngo tubashe kumenya ibyiciro ah, by'abantu badashobora kubona badafite ubushobozi bwo kuba batanga iyi serivisi mu byo rero tugerageza gukorana nabo ah, ni ukureba ba bantu badafite badafite ubushobozi bwo kuba bakwishyurira abo ngabo leta hari uburyo ibafashamo nibyo bya byiciro yagiye avuga by'ubudehe leta igerageza kubaha i- i- ibishoboka byose harimo kubishyurira yewe bo niyo bagiye buriya kwivuza nta kintu na kimwe tubishyurira Na- ni nako tu- tubasaba Ah, leta ibishyurira ijana ku ijana iyo rero byakozwe ni ibintu bikorwa ah, mu mucyo hari ibibigena wenda byose ntitugiye kubivuga hano Ah, ariko hari ibintu biba byarashyizweho Ah, abantu bajya mu nteko y'abaturage hariya bakemeza yuko koko umuturage runaka atishoboye bisaba yuko leta imwishyurira Ah, na- ni ni uburyo rwose buciye mu mucyo eh, bikorwa mu mu midugudu yacu itandukanye I- i- ibyo ngibyo rero i- wenda habaye hari aho yaba bati- nishimiye uko byakozwe abantu bakorana n'inzego zi- z'ibanze cyane cyane wenda n'aka karere cyangwa se n'umurenge uri muri karongi haherereye uri mu murenge wa murambi kugira ngo turebe uburyo niba abaye hari uburyo atishimiye eh, cya cyiciro arimo Mhm.
bibe byakongera bikarebwaho Yeah.
yewe niyo yakwegera n'inzego z'akagari byo cyangwa se n'umudugudu bamufasha Mhm.
ariko ntekereza ko uburyo bikorwamo ari ari uburyo buciye mu mucyo eh, kuko ni Yeah.
ibintu bikorerwa hariya abaturage nibo bakuzi baga- baga- bagatanga uwo mucyo hanyuma uwo wemeje wemejwe leta ikaba ariwe izishyurira eh, ikijyanye n'ikiguzi cy'ubuvuzi ndetse n'ubwo bwisungane mu kwivuza Ye, muganga rukundo mbere y'uko mukomeza reka mbanze nakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika mbere y'uko telefoni ye icika akenshi iyo batinzeho cyane ah, telefone zivaho hanyuma ubwo byemveni nawe uraba wihanganye hanyuma tubanze twakire ah, idirisa bakungu idirisa uranyumva
ndakumva neza mwiriwe buheniya wiriwe urahagana hehe
mbere hano i kigali mu rwanda yego ufite ikibazo Eh, gitekereza mbaye- ni ikibazo kimwe nyine mbaza nyine nka- nkaza no gushima nyine ni ukuvuga ngo twebwe turashima serivisi zose badukorera twarashi- twaranyuzwe muri make ku- ku- kongeramo biriya bizamini ziriya ndwara zose kandi kuri makeya kandi bitatugoye cyane muri make sisiteme tuma- iya- badushizemo ni nziza cyane n'iriya yo kwishyura nyine urabona urabona muri iki gihe nyine ni ikibazo kimwe ni- nari mfite ni ukuvuga ngo twe ni nanjye ubwanjye mfite eh, ubu- ubundi bwishingizi nkoresha butari bwa mituweli ariko biba ngombwa ko nanjye ngura mituweli nyine kugira ngo nzitunge ari zombi kugira ngo zibashe kutworohera urabona twe twivuza muri pirive cyane dusanga ibi, ibi uko bazi- uko ibi uko batwakira bigenda bihindagurika menshi ubundi nyine ubu- uko ubu- mu minsi mikuru ibiciro barabyoroheje cyane ni ukuvuga ngo turajya kwivuza kuri kuri bya biciro byari- byari bisanzweho tugasanga byuriye kandi iyo bimaze kurira ntabwo ntabwo bisubira hasi kandi n'ahantu tuba dukorera nyine ntibagaruka kugira ngo badu- badusobanurire ngo ibya- kwivuza byazamutseho ntabwo bikiri ku icumi ku ijana cyangwa bibaye makumyabiri ku ijana ugasanga nyine mituweli nyine ira- iraduhendukira kuruta wa wundi kuruta wa mukozi wa leta kuruta wa wundi ukora mu bigo byigenga tukabona ngo kuzitunga zombi arizo byadufasha Kuzi- gutunga ufite kimwe ari- ari ubwishingizi busanzwe biragoranye cyane iyo igihe ujya kwa muganga uga- bakakubwira ngo banza uhamagare bikakuvuna cyane kandi ugasanga bi- amafaranga ntabwo uburwayi uko buza ntabwo waba wicaranye amafaranga ahagije ubwo ukabona ngo birakugoye nawe muturarwanda kandi nkanashima leta yacu nkanayishima ishuri igihumbi nk'uko bisanzwe ya- ira- yaratworoheje iduha ubuzima bidushiraho mitiwere abaganga barihongereye kugera kwa muganga byaroroshye muri make turanyuzwe muri mu rwanda nyine turishimye Mm, urakoze cyane idirisa
Yes.
muganga rukundo eh, nk'aho avuze ibiciro bagenda bagasanga byuriye bagiye kwivuza ibiciro ni ah, na- ba- na- bagenda babyishyiriraho cyangwa hari uburyo bigenwa na, na minisiteri y'ubuzima
ya murakoze jenine ndetse tu- tuna- tunashimiye na na ipesi ku gitekerezo kizatanze ni amakuru navuga a- a- aduhaye ah, adufasha no gukurikirana ibikorwa by'ubuvuzi Um, ubundi navuga yuko muri rusange uko bigenda ibiciro bishyirwaho na minisiteri y'ubuzima niyo igena ibiciro haba mu mavuriro ya leta ndetse no mu mavuriro yigenga Nta- ntabwo wenda uburyo abantu bakoramo bizinesi ah, muri sekiteri y'ubuzima ari kimwe n'uko abantu bakora bizinesi mu mu zindi sekiteri ku zindi sekiteri ushobora gushyiraho igiciro runaka uko ubishaka ariko muri sekiteri y'ubuzima ntabwo ariko bigenda tugomba kurengera rero abaturage ku ru- ku ruhande rwacu Ah, haba abakoresha amavuriro ya leta cyangwa se na- n'abakoresha amavuriro yigenga habaye hari aho rwose yahuye n'icyo kibazo ah, yadufasha akaduha ayo makuru ah, ku ku buryo twabasha kubikurikirana ntawemerewe rwose ku- kuzamura ibiciro uko abishatse gusa kuko yari yavuze ku- ko akoresha in- ubundi bwishingizi Ah, wenda hari icyo nashaka gutanga mucyo ntabwo mvugira wenda aya masosiyete y'ubwishingizi yandi Um, ariko ha- hari icyo tuzi kijya gituma ibiciro bizamuka Ah, murabizi yuko asiranse zigira ibyo bita nka nka insurance policy hari amabwiriza bagenderaho Ah, hari aho usanga wenda niba narafashe ubwishingizi runaka humvikanye yuko mbere yuko mva ku rwego rumwe njya ku rundi ah, hari transfer nzabanza gufata urugero nari mfite wenda ubwishingizi runaka sinjye ku- kubuvuga izina wenda Ah, ariko mvuye ku kigo nderabuzima cyangwa se singiye no ku kigo nderabuzima ndagiye mbese njya ku bitaro we- wenda byitiriwe umwami faisal iyo ngiyeyo bitewe n'amasezerano twagiranye hagiye bavuga bati nujya nuhita ujya faisal wenda cyangwa se ku bindi bitaro bikuru bya faisal phk eh, ibitaro bya gisirikare i kanombe n'ahandi aho aho twakwishyuzaga icumi ku ijana cyangwa cumi n'atanu ku ijana uzishyuza uzishyura wenda makumyabiri cyangwa mirongo itatu ku ijana ibyo birasanzwe mu ma- mu- mu mapolisi ya cyangwa se amabwiriza agenga ubwishingizi yego
kuko umuturage rero wenda hatabayeho wenda kumusobanurira ngo amenye ya mabwiriza yasinye ajya gushaka bwa bwishingizi bundi butari bwa mituweli ngo abi- amenye uko bi- bigenda akabona bahise bamuzamura igiciro aho ngaho ni- ni- nicyo kintu natekereje wenda gishobora kuba cyarabayemo Ah, kuko ibyo byo bijya bibaho ngewe niba nagomba guca ah, ku kigo nderabuzima bakampa urupapuro runjyana ku bitaro by'akarere ibitaro by'akarere nta kindi kuzamuka bakazampa uruzamuka hejuru eh, ku bitaro wenda bya referanse cyangwa se ndi kuvuga za serge na za faisal nimba ntaciye muri izo nzira nkahita njya kuri cya gice cyo hejuru hari ya mabwiriza bitewe n'amasezerano basinye ha- hari igiciro cyiyongeraho N- n- natekereje ko ariyo mpamvu ishobora kuba yarabiteye ariko ubundi ibiciro bikoreshwa biba bihari ku- haba ku rubuga rwa minisiteri amavuriro yose tuba twarabibahaye uwo duhaye icyangombwa cyo gu- gu- gutanga serivisi z'ubuvuzi ariko bwigenga ah, ukora mu ivuriro ryigenga ibyo biciro turabimuhe tukamwereka ngibi ibiciro utazarenza ntabwo wemerewe kujya hejuru y'ibi biciro Ah, ye- yewe no ku miti naho niko bigenda Ah, n'abacuruza amafarumasi bose baba babizi hari igiciro utajya hejuru iyo ugiye hejuru ubwo tugomba gufata izindi ngamba Ah, ariko ni- nk'uko nari nabisabye habaye hari aho rwose byamubayeho Ah, turahari kugira ngo tumu- tumufashe cyangwa se tumurenganure ntabe yagira icyo kibazo ngo ngo arengane ibyo biciro nubwo hari impinduka zabaye mu by'ibiciro bya serivisi hari aho byagabanutse cyane eh, hari hatoya byiyongereyeho ariko ibyo biciro nta namwe biratangira gukoreshwa ubu ngubu Eh, ku ku buryo ntavuga yuko hari aho ah, impinduka nshyashya zabayeho wenda hari aho wavuga ngo eh, zigeze zigera Mm.
nta- ntawe uratangira kuzikoresha
yego So, tu- tu- turifuza rwose yuko ya- yatugezaho icyo kibazo tukamufasha neza Mhm. yereka twakire noneho na desire desire uratwumva
iyi muraho neza uraho uraho urahagana hehe
ndi mu rwanda mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka rutsiro Mm, ni desire nde
bikora imana desire yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndabaza muganga Mm.
ese kuki iyo ugiye nko mu bitaro u- usanga hari imiti ida- itishyurirwa na mituweli biterwa n'iki Halo?
Ah, desire ntabwo tu- tu- Alo?
subiramo i- nacyumvise ikibazo Wacyumvise, okay.
ntabwo yarabajije ati kuki kubera iyo ugiye mu bitaro usanga hari imiti itishyurwa na mituweli Mhm.
kugira ngo nibyo nari nagerageje kuvuga um, mu kanya kashize bimwe mu byahindutse kuri kuri mituweli bimwe mu byo nari navuze byiyongereye twongeyeho ni urutonde rw'imiti bari basanzwe babona urwo twararwongereye guhera ubu ngubu ba- i- iyo miti bazatangira kuyibona ariko navuga yuko wenda hari n'izindi mpamvu zimwe na zimwe zigiye zibaho ushobora gusanga wenda za- zatumye hari imiti itaboneka cyangwa se ngo ibonekere igihe Uh, ushobora no kujya ugasanga wenda wa muti wari wa- washakaga washize kubera ko wenda habayeho sitoke awuti mu ivuriro ariko imiti yose ubu ngubu ishoboka yemere ku- yemerewe kuri buri rwego ko buriya tugira imiti yemerewe ku kigo nderabuzima Mhm.
tukagira imiti yemerewe ku ivuriro ry'ibanze tukagira iyemerewe ku bitaro by'akarere tukagira n'iyemerewe kuri ibi bitaro eh, navuga biri ku rwego rwisumbuye rwo hejuru Mhm.
na- ku ku rwego rwa kaminuza Ah, i- i- iyo dushyira umuti rero ku- kuri buri rwego tureba n'ubushobozi bw'abaganga bahari bagiye gutanga Mhm.
hari hari imiti tutazashyira ku kigo nderabuzima tugashyira ku rwego rw'ibitaro kubera yuko igomba gutangwa n'umuganga hari imiti tutazashyira ku rwego rwa district rw'ibitaro by'akarere Mhm.
tukabishyira ku rwego ah, rw'ibitaro wenda byitiriwe umwami faisal chk za kanombe kubera yuko bisaba umuganga w'inzobere abasipesiyalisite Mm.
ibyo byose Ga- rero turabivuga yewe no kureba ngo nimuha uyu muti ese nzamukurikirana gute ubushobozi bw'ibizami baba bakora bwa laboratwari bumeze gute ibyo byose turabireba mbere y'uko twemeza ngo uyu muti turawushyira ku bitaro ibi n'ibi n'ibi cyangwa se kwa- ku kigo nderabuzima Mm. Akaba- ariko navuga ngo ba- bashonje bahishiwe kuko urwo rutonde twararuvuguruye wenda icyo tuzakomeza gukora ni ukugira ngo abantu barusheho kumenya bamenye n'uko bana- banakoresha n'imiti ni ni kimwe rwose mu bintu dushaka no gushyiramo imbaraga Mhm.
kugira ngo abantu ba- basobanukirwe iyo miti ariko banasobanukirwe n'uko bayikoresha gutyo binadufasha no ku no kwigisha abaturage ibijyanye n'imiti muri rusange yego bamenye ko bagomba kwivuriza ku ku ivuriro ryabo cyangwa se ikigo nderabuzima hanyuma bak- bakaba- bakohereza ku bitaro bikuru niba bibaye ngombwa kubera izo mpamvu zose mudusobanuriye Mm, nibyo rwose Mhm. Eh, reka twongere du- du- duhe umwanya bienvenu hari ibibazo yari asigaranye bienvenu uranyumva Bakaba bambwiye ko bamufite ku murongo ntabwo ndimo kumwumva bienvenu urahari Bie- bienvenu ngo arahari ariko ntabwo arimo gusubiza ubwo rero twaba eh, mu kanya turakira n'abandi Eh, um, reka noneho tugaruke kuri ntuza kuri izo serivisi ziyongereye zari zi- ku zari zisanzwe zihabwa abantu bafite ubwishingizi um, nk'uko umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika yari abivuze yazishimaga ariko rero mm, hashobora no kuba hari zimwe zishobora kuba zihenze uh, urebye n'inaha izo serivisi ziratangwa ariko hari aho ushobora gusanga zifi- zisaba ku- gutanga amafaranga ahagije abaturage basanzwe bazabona ubushobozi bwo ku- kuzigondera cyangwa hari ubundi buryo buzabaho bwo kubunganira Ma- murakoze cyane Ah, i- ihame ubundi tugenderaho ah, i- haba mi- mvuge minisiteri y'ubuzima muri rusange icyo tureba cyangwa se na guverinoma muri rusange eh, ihame rya mbere ni ni- ni uko ah, nta muturage wabura serivisi kubera wenda icyiciro runaka arimo mm, wenda cy'ubukire Ah, waba ukize waba ukennye uko waba umeze kose ihame dufite ni uko umuturage agomba kuba ku isonga kandi akabona izo serivisi mu buryo bushimishije ibyo rero wa- wari ubaje byo kuvuga uti ese izi serivisi ziyongereyeho ubushobozi buhagaze gute abantu bazabasha kuzigondera Ni- nibyo n'ubundi leta yakomeje gukoraho kugira ngo twegereze abaturage izi serivisi mu minsi yashize sinzi niba mwa abimenya ariko ni amakuru twagiye dutangaza leta yashoye ha- ha- hari icyo yashyizemo hari imbaraga nyinshi yashyizemo kugira ngo izane ibikoresho yigisha abaganga kugira ngo tubashe gutanga izo serivisi ziri ku rwego rwisumbuyeho ibyo rero byatumye ah, ikiguzi cya serivisi zimwe na zimwe kigenda kigabanuka ugiye kureba nka mm, tuvuge urugero nk'uru nk'iza ibyo kuyungurura amaraso ngira ngo kera bikiza wasangaga biri hejuru y'ibihumbi magana atatu hejuru ya za magana atatu mirongo itanu niba ari sesi imwe umuntu agiye gukora azi- azishyura ibihumbi birenga magana atatu eh, inshuro ebyiri eshatu mu cyumweru bitewe n'uko ah, wenda muganga yari kwandikiye urumva ko ntabwo ari buri muturage wari kubasha ku- wari kubasha kubigeraho Mm, ni menshi.
ariko hamwe na leta ishyira umuturage imbere bitabashe kubona ibyo ashoboye ibishoboka byose eh, itarebye ku bu- ku bushobozi bwe ibyo bintu byaragiye rwose bi- biragabanuka ah, bibasha kujya ku giciro kiri hasi cyane eh, ku buryo buri muturage wese ah, rwose azabasha kuzibona ari nayo mpamvu leta ishyiramo rwa ruhare rwo kunganira n'aho muturage nubwo yunganira buri muturage wese ariko wa wundi noneho ukennye we hari uburyo abasha no kunganirwa ku buryo burenzeho Mhm.
umukennyi uvuga ngo ntabasha kubona bwa bushobozi eh, n'ubundi iki kiguzi cya serivisi akibona ku buntu leta ikaba ariyo izamwishyurira Yego.
U- ugiye kureba rero serivisi zose uko zagiye zishyirwaho navuga ngo leta yakoze ibishoboka byose kugira ngo buri wese azabashe ku- kuzigeraho nubwo yaba akennye ariko hari uburyo rwose ah, bwateganyijwe ah, azabasha kubona izi serivisi kandi mu buryo bushimishije akazibona no ku gihe Ntabwo ndumva muri make ari- ari- aricyo avuga Yego.
ah, ku- ku bijyanye no kuba kujya kuri izo serivisi yego reka du mbere yo gusubira ku murongo wa telefone reka mbibutse ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi aho mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho igisoro muri uganda ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ariko kandi mushobora no kujya ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mugakurikira aya makuru ndetse murahasanga n'ibindi biganiro dusubire rero ku murongo wa telefone twakire noneho marcel uranyumva
yego ndabumva neza kandi ndabaramukije yego wiriwe neza urahagana hehe
ndi kigali mu rwanda eh, ndashaka eh, gushimira muganga kuri uyu mwanya yaduhaye ariko njye nje gusaba eh, ibintu bitatu gusa bifuza ko nshaka kumubaza ibintu bijyanye no kujya kwa muganga ukandikirwa uba- aho bakaguhaye umuti bakawukwandikira kandi bakakubwira farumasi uguramo bakanagutuma site y'uko waguze n'iyo farumasi ntabwo bwaba ari ubucuruzi bukorwa n'ibitaro mu buryo bundi minisiteri ishobora kuba itazi hano guha urugero ushobora kuza kibagabaga hopitali ya kibagabaga bakakuvura cyangwa bakagupima bati jya kugura uyu muti muri farumasi iyi minsi ku buryo bahana amakuru y'igezeyo ukwandikiye ba- bahamagarana wababwira ati wenda nanjye papa twe farumasi ndati tukohereje aha ese ibyo biremewe
Aho- ikibazo cya kabiri aho siho baba bazi ko hari umuti baraza kuwukubwira I- iyo bakohereje aho ngaho niho umuti uri farumasi ni nyinshi ushobora ku- kuba wagura aho ushaka bitewe n'uko bo bo bapfa kuwukwandikira ikirenze ni kugura kuko ni wowe uba uwukeneye ariko akantu k'ubutegeka aho ugomba kuwugura kajya gacanga abantu Icya ubwo muganga aratubwira komeza amavuriro atu- amavuriro acungwa n'amadini amasantere de sante n'amavuriro acungwa n'amadini twifuza ko minisante yaza ashyiraho itegeko nk'uko umuntu ushinzwe depo farumasi agomba kuba ategamiye ku iryo dini kubera impande ebyiri ngiye kubabwira ushobora gufatwa ku wa gatandatu wajya kwivuza kuri centre de santé de bivatisi kubona imiti biragorana kandi wenda ariho utuye naguha urugero uramutse urwaye ku wa gatanu saa kumi n'ebyiri bakaguhekera kuri centre de santé ya rwankeri mu karere ka nyabihu mu murenge wa mukamira birakumenyesha ko ubonye imiti cyangwa se imiti y'uburwayi bwawe ushobora kubona ku cyumweru kubera ko kuwa gata- ubwo- kuwa gatanu saa kumi ngo ni ukwita isabato nyine babishyira mu kidini warwara ku cyumweru Bi- eh, kwa muganga ibitaro by'iho byaba bicungwa n'abapadiri n'ababikira bagiye mu mizi kubona imiti bishobora kukugora aho ntibaza niba hari ukuntu minisante ibyo bintu bibizi ikindi nibashaka kumenya nanone amakuru y'ibyo bintu ba- aba baganga nubwo bafite akazi kenshi bajye bagira abakozi bava muri rbc no muri minisante bigira abarwayi bigire nk'umuntu uraho usanzwe ave nk'aho ajya kwivuza i burera ave nk'aho ajya kwivuza nyagatare nibwo bazamenya ibibera mu masantere de sante n'ibibera mu bitaro murakoze urakoze marcel Eh, muganga ibyo ibibazo bya marcel cyangwa se ni- ni n'ibyifuzo harimo n'ibyifuzo yego Ah, m- murakoze cyane maseri na- na ejeni ku- kuri ibibazo byiza ah, abajije Ah, i- i- birababaje yuko haba hari aho biba koko ko umuntu yakwandikirwa umuti ah, akabwirwa n'aho ajya ajya kuwushaka Ah, byaba bibabaje bi- bibaye ari byo rwose Ah, nanjye ndaza kubikurikirana ndebe ariko ubundi Ah, twifuza yuko imiti yose ah, cyangwa se n'ibikoresho byo kwa muganga ah, biboneka mu bitaro igihe bitabashije kuboneka mu bitaro ah, keretse igihe tuvuga ngo eh, wenda hari farumasi runaka ibifite niyo yonyine ibifite u- ukaba wayirangira umu- umurwayi ariko ubundi ntabwo bikwiye yuko habamo kurangira umuntu umuti ngo najye kuri farumasi n'iyi n'iyi ibyo ntabwo byaba ari ntabwo yaba ari imikorere ah, i- inyuze mu mucyo ibyo twaza kubikurikirana ku buryo eh, twabikemura nabyo ariko barabizi yuko eh, niba wandikiye umuntu umuti hari imiti wenda ushobora kuzamwandikira ikaba itishyurwa n'ubwishingizi runaka eh, akaba wenda azajya kuyigura ha- hanze kuri kuri farumasi Eh, kujya kumubwira ngo urayishaka kuri farumasi runaka ntabwo ntabwo byaba ari byo Eh, ibyo twaza kubikurikirana ku cyo avuze kijyanye ah, n'aya mavuriro acungwa n'abihayimana um, eh, wenda nanavuga yuko nubwo acungwa n'abihayimana cyangwa se tuyafatanyije n'abihayimana ah, navuga ko aya mavuriro ubundi agendera ku, ku mabwiriza ya minisiteri y'ubuzima ah, kandi amabwiriza yacu ni uko izi serivisi cyane cyane ibigo nderabuzima y'ibitaro bikora amasaha makumyabiri n'ane ah, kuri makumyabiri n'ane iminsi irindwi kuri irindwi uburyo nta rwitwazo na rumwe rwo kuvuga ngo abantu bagiye gusenga abantu bagiye muri gahunda runaka zijyanye n'itorero runaka rifite imyizere runaka umurwayi wese uhaza ntabwo agomba ku ntabwo agomba ku kugira ako kari mu kurengana kubera ah, ibyo abakora muri iryo vuriro ah, bagiye wenda bijyanye n'imyizerere yabo cyangwa se bijyanye na- n'iyobokamana ba- bakurikiye ibi turaza kubikurikirana nabo barabizi Ah, barabizi yuko niba ari mu gihe cya- cyo ku isabato nk'uko yari abivuze cyangwa se ku cyumweru ntabwo ushobora kugenda ngo ufunge farumasi ntabwo uri buvure umuntu ngo usuzume umuntu numara kumusuzuma imiti wamwandikiye najya kwifata asange muri farumasi nikora muri serivisi rero zikora ayo masaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane n'iyo farumasi nayo irimo barabizi rero yuko i- i- ibyo bintu bagomba kubikurikiza aho biri de- de- turaza kugerageza kubikurikirana ariko nabo tu- tuzagerageza kubaganiriza kugira ngo ibyo bikemuke ariko hari umuti na- navuga urambye dufite kuri byo Um, nari nigeze kubikomozaho kare eh, mvuga urugendo twagiye tugenda ku bijyanye no gu- no- no gutuma izi serivisi zatangwaga mu buryo busanzwe hari uburyo tugenda dukoresha ikoranabuhanga turi mu murongo w'uko amavuriro yacu byibuze mu mpera y'umwaka yose agomba kuzaba akoresha ikoranabuhanga n'ubu ngubu ararikoresha ariko ku kigero gitandukanye turifuza yuko rero eh, uyu mwaka wose dushyiramo imbaraga kugira ngo amavuriro yacu yose eh, tuyahuze tuyahe imbaraga abashe no gutanga iyi serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga niba umuntu agiye ku kigo nderabuzima runaka tuzaba tubasha kubona aho umuntu ari ku- kuvurirwa abantu bahari ntabwo ntabwo uri bumare iminota mirongo ingahe tubona muri sisiteme nta muntu nta muntu uri kuvura ikoranabuhanga ryacu twereka yuko hari abantu bare- bahagaze aho ngaho hanze turi kubakira ibyo uzaba byibuze ubasha kubibona eh, aho waba uri hose Eh, iyo ni inzira imwe ariko no kureba ngo wandikiye umuntu umuti niwandikira umuntu umuti rero tuba- tuzaba tubasha kureba ngo uyu muti yamwandikiye wabonetse cyangwa ntiwabonetse ibyo binatume tumenya ngo uyu muntu agomba gu- kugezwaho imiti mu buryo bwihuse ari naho dukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza imiti mu gihugu nacyo turi kuvugurura kugira ngo gishyiremo imbaraga mu kugeza ya miti abaturage baburaga ah, ku mavuriro iyi gukoresha ikoranabuhanga rero bizadufasha ku- gukemura ibibazo byose niba ari abo ngabo tubona bari gufata igihe kinini barangariye mu bindi bintu batari gutanga serivisi neza ibyo rwose bizadufasha ku eh, ku- kubakebura ka- kandi aba- abaturage babashe kubona serivisi mu buryo mu buryo bwihuse Eh, ndasaba rwose imbabazi ha- niba hari aho byababayeho turagerageza kubikoraho kugira ngo eh, nabyo bikemuke vuba aho icyo cyo kwihutisha serivisi umuntu ntiyagihuza nanone n'ubuke bw'abakozi hari aho abantu bajya kwivuza bagatinda guhabwa ku- kubona umuntu bakira kubera hari nk'umukozi umwe gusa ugomba kwakira abarwayi benshi cyane baba baje
Ya, murakoze Um, bishobora kuba koko nibyo hari aho amavuriro amwe n'amwe yacu usanga tutaragera ku mubare w'abaganga twifuza Ah, ariko hamwe no gufatanya n'inzego zitandukanye za leta ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ah, leta hari gahunda yatangiye yo kuba kane umubare w'abakora muri serivisi zo kwa muganga dufite ubu ngubu kandi tubona yuko uri kugenda uduha umusaruro hari abatangiye kugenda barangiza muri aya mashuri hari umubare munini ntabwo ariko nko mu mu mpera z'umwaka ushize uyu mubare twari tumaze kuwukuba hafi gatatu n'ibice birindwi byibuze abo tujya kwigisha ah, ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange ubwo ni kuvugamo giforomo abaganga bakora muri serivisi za laboratwari abiga za farumasi abiga ubuvuzi bu- ku rwego ruhambaye abo bose imibare byibuze navuga ko biri ku kigero mu wayene ikigero cya cya gatatu n'ibice birindwi Eh, ibyo rero bikazadufasha gukemura iki kibazo cy'ubukene bw'abaganga ariko hamwe no gukoresha iri koranabuhanga bi- biri mu bizadufasha nanone kugabanya igihe abarwayi cyangwa se abakoresha serivisi zo kwa muganga bafataga kugira ngo babone izi serivisi Eh, urugero natanga ni ni hamwe wagenda ugasanga abantu batonze umurongo batonze umurongo bagiye gufotoza hinjiraga mm, kwa muganga ugasanga ikintu cya mbere ni ukubanza guca muri mituweli bakareba yuko yatanze ubwishingizi yavamo aho ngaho ya- yagiye gufotoza i- transfer bamuhaye yazanye amanimero bamuhaye yavuye aho ngaho agiye gutonda umurongo ubu ngubu rero hamwe no gukoresha ikoranabuhanga ah, hari amavuriro byibuze arenga za m- mirongo itanu nka- nk'amasantere de sante cyangwa se ibigo nderabuzima byo muri kigali hafi ya byose ntabwo yuko tumaze kubiha ikoranabuhanga aho umuturage niba aje ashyiramo nimero ahita akomeza ajya kureba muganga niba ageze kuri muganga mu isuzumiro ibizama amwandikiye si ngombwa yuko ajya gufata rwa rupapuro ngo yongere asubire kuri hamwe bamwakiriye abanze yishyure byibuze urahita ugenda ujye muri laboratwari bagukorere ibizami ibisubizo niboneka si ngombwa yuko baza kukupurintingira rwa rupapuro urahita ukomeza ujya aho muganga y- muri niba ari muri ya konseti mu isuzumiro ah, muganga akwandikira imiti kuko arahita abibona ako kanya nayikwandikira uri muri farumasi wa undi uri buguhe ya miti nawe arahita abona yuko hari imiti wandikiwe bitabaye ngombwa yuko ukomeza gusubira hahandi no kwishyura ibyo turi gukora harimo yuko hazakoreshwa ikoranabuhanga ritandukanye niba ari mobile money niba ari airtel money niba ari abafite uburyo bwo kwishyura bakoresha amakarita iyo ushobora guhita ubikora ukabikorera aho ngaho utarinze kujya guhagarara ku kuri wa muntu wishyuza uzaba ubasha kwishyura umuntu ahita abibona iyo muri sisiteme y'uko wishyuye I- i- ibyo rero ni urugendo turimo rwo kugira ngo tworohereze abaturage babashe kubona izi serivisi kandi bazibone mu buryo mu buryo bwihuse
Ye- reka mu kanya tu- ikoranabuhanga rero ni ryo rizadufasha yego reka tu- mbe- turaza kugaruka gatoya ku cyifuzo cya marcel ariko naragira ngo mbanze nakire emmanuel tuyishime ikaze ku ijwi ry'amerika Eh, ubwo reka mu gihe tumutegereje de- ntabwo nawe arimo kutwumva Um, marcel yara- yari yavuze ati avuga atanga inama cyangwa se igitekerezo avuga nka rbc nko- kohereza nk'umukozi ku ku ku ivuriro cyangwa ku bitaro kugira ngo eh, yivuze nk'umuturage usanzwe hanyuma amenye ibihabera murabivugaho iki
Ah, ni- ni igitekerezo cyiza cyane n'ubundi dusanzwe tubikora ibyo ngibyo ni ni bimwe mu byo dukoresha ariko si n'ibyo gusa Ah, hari n- n'uburyo bundi turi gushyiraho bwo ku- bwo guha amakuru ah, aba- abakoresha iyi serivisi zo kwa muganga ntibibe ariko no kubaha amakuru gusa ahubwo bibe n'umuyoboro bashobora no kugu- kuduha ah, n'aho bitagenda ah, kugira ngo bashe- tubashe kubimenya hakiri kare Ah, na- na- naho ubundi ubwo buryo bwo dusanzwe nabwo tu- tubukoresha ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ugende koko ugi- umere nk'ukoresha za serivisi zo kwa muganga urebe urwo rugendo umuntu acamo Ah, navuga ngo aho turi ubu ngubu nubwo hari icyakozwe hari byinshi byakozwe aho usanga umuturage yavuye wenda hejuru y'amasaha atatu yakoraga urugendo ajya gushaka serivisi zo kwa muganga ubu ngubu bikaba bigeze byibuze ku minota makumyabiri n'itanu mu gihugu hose Eh, byibuze uvuye mu rugo ah, ujya ahantu ushaka serivisi zo kwa muganga ugenda n'amaguru byibuze ashobora gukoresha iminota makumyabiri n'itanu muri rusange ntabwo rero twifuza yuko bigarukira aho ngaho gusa kugabanya rwa rugendo umuntu akora akoresha iminota makumyabiri n'itanu kugira ngo ajye kuri- ku kigo cy'ubuvuzi ariko akoresha amasaha abiri atatu kugira ngo abone abone serivisi turifuza yuko eh, urwo rugendo narwo cyangwa se iyo egisperiyanse abona ari mu mu ivuriro igihe ageze mu ivuriro nayo ibasha guhinduka ku buryo niba ageze kwa muganga abona serivisi mu buryo bwihuse kandi abone serivisi zu- Ye, muganga.
zujuje ubuziranenge muganga rukundo amasegonda make cyane nk'icumi inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya
Ah, murakoze cyane inama natanga ni ugushishikariza abakoresha iyi serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubwisungane mu kwivuza gushishikarira kubutanga hakiri kare ah, ariko bagashishikarira no gukoresha izi serivisi ah, zo kwa muganga ngo twazishyiriyeho leta yashyize umuturage ku isonga reka rero ibyo byiza leta yabazaniye babashe kubikoresha kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza muri rusange Eh, ndabashimiye ndabashimiye nanjye muganga atanazi rukundo ni umuyobozi muri minisiteri y'ubuzima ushinzwe imiyoborere ya serivisi z'ubuvuzi n'iz'ubuzima rusange mu rwanda ndashimira kandi mwese abari badukurikiye n'ababajije ibibazo ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma karel sterings afatanije na nadia taha kuri mikoro ya leogenia mukankusi tubifurije mwese kumererwa neza aho muherereye hose
Tell me when to say love me, Ginger.
I need your loving, so fresh, so clean. Love me in and out, unfeelingly, and I'll be down now. Anytime you call me, I'll be down. I'll be down because I love and I love and I love and I love you only. Because I need and I need and I need and I need you more. Yeah, you know I run and I run and I run and I run. Fly with you, fly in the sky in the night. Hold me in your arms in your love in your light. I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. Yeah. I'm on your vibe now. You got me on your side now. Yeah, I'm on your wave right now. Oh, oh, oh, yeah. If not you, then I don't wanna know. I don't want no story. Day and night is unconditional. Got me living softly. Yeah, yeah. Love me judge, yeah. Love me tender. You know you love turn me up like Nepa. Anything you want and I'ma do